iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu rwanda no mu burundi mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa kane tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye ede rwema ko yovuga uko rero ni icyifuzo cyiwe ntawe ubyanse ntawe ugaye mugabo igikuru gusa ni uko tuba twitabye ibiganiro hagati ya pita nkuru nziza serukira leta y'u Burundi yiwe natwe nka senayeri uwo ni shovino mugwengezo umuvugizi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwiriza shingiro amasezerano y'iyarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye mu gihugu sinared asubiza ku byavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu mu burundi ishinzwe gutegura ibiganiro bihuza abarundi aho yavuze ko abagize sinared badahe- badahwejwe mu biganiro iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino turayigarukaho mu kanya gato reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yatangaje ko igitero cyahitanye abantu cumi na bane muri leta ya california kuri uyu wa gatatu gishobora kuba gifitanye isano cyangwa aho gihuriye n'iterabwoba inzego z'umutekano muri iyo leta zamaze gushyira ahagaragara amazina y'abantu babiri zivuga ko aribo bagize uruhare muri icyo gitero uko ari babiri umugabo n'umugore bakaba barishwe undi ukekwaho ubufatanyacyaha ari mu maboko ya polisi icyo gitero cyagabwe ku cyumba cy'inama kiri mu mujyi wa san Bernardino ahari hateraniye inama y'abakozi bashinzwe iby'ubuzima muri uwo mujyi bategura umunsi mukuru wa noheli umwe mu bayoboye icyo gitero said faruk nawe wari muri iyo nama ngo yahise asohoka nyuma yo kurakazwa maze agaruka yitwajwe yitwaje intwaro zikomeye niko gukora ayo mahano perezida wa amerika barack obama yongeye gusaba abanyapolitike gufata ingamba zikaze zo kugabanya ikwirakwizwa n'igurishwa ry'intwaro mu basivili yavuze ko hagiye gukorwa ibishoboka ngo ubu- ubwo bwicanyi buhagarare imirwano yongeye kubura mu gihugu cya somaliya umunsi umwe gusa nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'abayobozi ba puntland na galmudug umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu mujyi wa galkayo uri mu ntara ya mudug mu gihugu hagati yavuze ko imirwano ikaze n'ibibunda bya rutura byumvikanye muri ako gake kuri uyu wa kane amakuru dukesha inzego z'ubuzima avuga ko abantu icumi bahitanywe n'ibyo bitero abarenga mirongo itatu bakaba bakomeretse galkao niwo murwa mukuru w'intara ya mudugu imaze igihe igabanyijwemo kabiri amajyaruguru y'iyo ntara ayoborwa n'akarere ka puntland mu gihe amajyepfo ayobowe n'akarere ka galmudung mu cyumweru gishize ibitero by'izo mpande zihanganye byahitanye abantu mirongo itatu perezida wa somaliya hassan sheikh mahmud yamaganye ibitero byo kuri uyu wa kane avuga ko bibabaje ko izo mpande uko ari ebyiri zitubahirije amasezerano y'amahoro zashyizeho umukono kuri uyu wa gatatu andi makuru atugeraho ni uko minisitiri w'intebe omar abdulrashid al sharmark arigarukayo mu rwego rwo kugerageza kumvikanisha izo mpande zihanganye iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda minisiteri y'ubutare minisiteri y'ubutabera mu busuwisi yatangaje ko alfredo hawiti na huan angel na puti bari aba visi perezida b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa batawe muri yombi iyo minisiteri yavuze ko abo bagabo uko ari babiri banze ko boherezwa muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo bumvirizwaga na polisi yo muri icyo gihugu kuri uyu wa kane ubusuwisi buvuga ko abo bagabo amerika ibashinja kwakira ruswa ibarirwa muri za miliyoni z'amadolari hawit ukomoka mu gihugu cya honduras asanzwe ayobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa amerika ya ruguru iyo hagati na karayibe naho naput we akuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri amerika y'epfo ifatwa ry'abo bagabo rirakurikira iry'abayobozi batandukanye ba fifa bamaze gufatwa bisabwe na amerika guhera mu kwezi kwa gatanu twabibutsa ko mu kwezi kwa cumi komisiyo ishinzwe kugenzura imyitwarire myiza muri fifa yahagaritse perezida wa fifa sep blata ku mirimo ye by'agateganyo amezi atatu undi wafatiwe ibihano ni michel platini perezida wa uefa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'uburayi nawe akekwaho ifatanyacyaha urwego rw'igenzacyaha rwa komisiyo y'imyitwarire ya fifa rwatanze icyifuzo cyarwo ruhereye kuri anketi ubutabera bw'ubusuwisi burimo bukora kuri seblata bamukekaho ibyaha bya ruswa urukiko rw'ikirenga muri afurika y'epfo rwatesheje agaciro icyemezo cyari cyarafashwe n'urukiko bwa mbere maze ruhamya oscar pistorius icyaha cy'ubwicanyi mu kwezi kwa cumi urukiko rwari rwarekuye umukinnyi pistorius nyuma y'uko abacamanza bashingiye ku myitwarire ye myiza yari yakatiwe igifungo cy'imyaka itanu uyu mukinnyi wamenyekanye cyane mu gusiganwa ku maguru mu cyiciro cy'abantu bafite ubumuga yishe arashe uwari umukunzi we riva steincup mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu gufata icyemezo umucamanza elk rich yavuze ko nubwo pistorius avuga ko yishe umukunzi we atabigendereye yari kubanza akamenya ko igikorwa yakoze cyari kigamije kwica kwica mu gihugu cya afurika y'epfo bihanishwa igihano kitari munsi y'imyaka cumi n'itanu iyi gahunda radiyo yacu tuyibagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ho twumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari komisiyo y'igihugu ishinzwe gutegura ibiganiro bihuza abarundi iyobowe na musenyeri justin zoyisaba yavuze ko abarundi bari mu nama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwiriza shingiro amasezerano y'iyarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu gihugu bita sinared batazahezwa mu biganiro iyo komisiyo irimo gutegura ese abagize iyo nama biteguye kwitabira ibyo biganiro biyobowe na komisiyo y'igihugu mugenzi wacu thomas kamirindi icyo kibazo yakibajije umuvugizi wa sinared shovino mu rwengezo mu by'ukuri ujya mu mugwi ni umugwi washyizweho na pita nkuru nziza kugira utegure ibintu by'ibiganiro twebwe rero ku bituraba nka sinared aho ibintu bigeze ujya mu mugwi twavuga ko tuwurengeye turindiriye ibiganiro bizotunganywa na n'umukuru w'ubugande ari we yashinzwe ikibazo cyo guhagararira ibiganiro hagati y'abarundi hagati y'abarundi bisigura iki ku ruhande rumwe ni pita nkuru nziza cyangwa azuba yaserukiwe ku rundi ruhande ni senarede y'inyihurikiyemo imigambwe hafi mirongo itatu reka ndetse n'aya mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki ko yovuga uko rero ni icyifuzo cyiwe ntawe ubyanse ntawugaye mugabo igihe twamaze twebwe turi turishyuza ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe na leta na pita nkuru nziza ibyaranze pita nkuru nziza icyo gihe cyose kabaye agasuzuguro kwabaye gusuzugura yuko abantu bariko baramusaba kuganira ku bibazo by'i Burundi bihanze igihugu cacu none se bwana shovino mu bwengezo niyo tugira tuti yego uko niko bihagaze azoza mu biganiro cyangwa ntaze igikuru gusa ni uko tuba twitabye ibiganiro byatunganijwe hagati ya pita nkuru nziza serukira leta y'u Burundi yiwe natwe nka senareza none uriya uwo mugwi se wo guhuza abarundi ubwawo ntabwo mwashaka kubonana nawo kandi warashyizweho na perezida nkuru nziza cyo kimwe n'iyindi migwi yagiye irashyirwaho na pita nkuru nziza kare habaye forumu ubwo iyo forumu cyari ikintu cyari cyubatswe ku buryo kiguma kiri mu kwaha kwa pita nkuru nziza n'uwo mugwi washinzwe turazi ko ufite intumbero turazi ko ari igikoresho cya pita nkuru nziza reka rero tujye tujye muri icyo kintu cya rusangi cyatunganijwe n'amakungu n'isi yose babikishije ku muhuza ari we kaguta museveni ibyo ibyo nabyo ni bya bindi byo gushaka guhenda amaso amakungu niko bamye bakora wabasaba ko bahindura wabasaba ko bajya ku murongo bo bakaguma bitwaza ngo hariho ujya mugwi hariho rujya rwego kandi mu by'ukuri biba ari ibintu byateguwe na pita nkuru nziza kugira bimworohereze muri uko kuntu ko gushaka kuzoguma ku butegetsi bushika imana imuhamagaye bwana shovino mu rwengezo umuvugizi wa senarede ndabashimiye murakoze cyane thomas kamirindi
turagushimiye nawe thomas kamirindi ku bw'icyo kiganiro abahinzi b'icyayi bo muri komine mugamba intara ya bururi ntibishimiye icyemezo cya ofisi y'igihugu y'icyayi otb cyo kubakata amafaranga ku cyayi bagurisha abagize ishyirahamwe ry'abahinzi b'icyayi bavuze ko otb itigeze yifuza kumva ibitekerezo byabo fidelite yishatse adufitiye inkuru irambuye abaremyi b'icayi bahora bashora amababi y'icayi ku mahinguriro ya OTB ishyirahamwe ry'igihugu rihingura kongera akadandaza icayi iryo naryo ryahora rica ribihembera mu kubaha amafaranga y'agahembo kabo mu ntoke ariko rero ubu siko bikimeze abo baremyi basigaye bahembwa n'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana ari ryo miteka aha rero mukamenya yuko OTB icishisha amafaranga muri iryo shirahamwe akaba ari ryo rica risimbura mu kubahemba abaremyi bose b'icayi ntibakiranye ugweze iryo hinduka abo twasanze ku ihinguriro ry'icayi riri itora muri komine mugamba mu ntara bururi agashavu karaniga bati iryo hinduka ntibarigishijwe inama none hageze guhemba tugeze ku meza batubwira ko dukata amafaranga amajana atanu ku muntu icyo kibazo catuzazani ntidushobora kuyatora kuko ntituzi yaje tubona ko umengo ni ikintu adufashe ku nguvu kuko kuba bageze ihemba agaca bakata ku nguvu niyo mitege tutaranayibona tutanayumva no kuyumva amakuru dukura mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'icayi senate amenyesha ko umurimyi wese ahemberwa muri miteke ategerezwa gutanga hagati y'ijana n'amajana atanu bivanye n'umwimbo afise iyo ngingo yamaze kuja mu ngiro narigi ubu abo barimyi ariko bararonswa agahembo ariko rero bamwe mu barimyi kubera ko babona yuko bariko barahohoterwa hariho abahisemwo kudatora ayo mafaranga bariko barahembwa na miteka abo nabo nk'aho tumaze kumenya ni nk'abo ku musozi dongeruzi hamwe n'abandi b'ahantu hitwa ku musenyi abarimyi twaganiriye nta kindi basaba atari uko ibi byo guhembwa na miteke byabanza guhagarara hanyuma bagasigurirwa neza akaba aribo bahitamwo icyo bashaka ikiba tubaje nuko babije ibintu tutavuganye ubu bazana bakatugisha inama ku neza yacu tukabyemera cyangwa tukabihakana ntibaza kubasigurira naho byose bigenda gute tukabyemera cyangwa tukabyanga ntidushobora kumenya ko tuzobyemera kandi natwe dufise ubwenge dusanze ari byo tuzobyemera dusanze atari byo tutagira inyungu tubyanga mu ishyirahamwe oteberije ryo guhingura no kudandaza icyayi rwego rw'igihugu barabyikurako jacques bigirimana umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe avuga yuko bo muri otb bashize mu ngiro ibyo basabwe n'abaserukira abarimyi b'icayi abaserukira abarimyi bose bo mu burundi bahurikiye muri iri shyirahamwe ryabo senate bari bamanutse bakora inama na mite otebe ntiyarimo rino shyirahamwe rica ritwandikira ikete rivuga yuko ridusabye ko guhera ubu amafaranga yabo yoja muri miteke none abarimyi baserukiwe n'ababaserukira bonyine bitoreye bakatwandikira bavuga yuko bonyine bisabiye kuja guhemberwa muri miteke twe twogira gute twarondeye manirakiza Paul umukuru w'ishyirahamwe ry'abarimyi b'icayi senate aremera ko abarimyi batasiguriwe bikwiye ineza yo guhemberwa mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kugira ngo iyo ngorane ihave abarimyi banyugwe yavuze ko bagiye kubandanya basigurira yongera avuga ko utazonyugwa n'iyo ngingo afise uburenganzira bwo gushora umwimbu wiwe ahandi yifuza ibujumbura fidelite yishatse ijwi ry'amerika arakoze cyane fidelite ishatse reka tuve muri komine mugamba tujye mu rwanda aho minisiteri y'ubutabera ivuga ko nyuma y'ukwezi kwa gatatu k'umwaka utaha umuntu ucunga imitungo itari iye uzaba adafite ibyemezo bishya bimuha uburenganzira bwo gucunga uwo mutungo bishyizweho umukono wa noteri cyangwa umukono w'abashinzwe w'ababishinzwe muri ambasade mu batari mu gihugu azamburwa uwo mutungo ugacungwa na leta iki cyemezo kije gikurikira itegeko ryerekeye imicungire y'imitungo yasizwe na bene yo ryasohotse mu kwezi kwa cumi uyu mwaka asumutakaboye i kigali adufitiye ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru itegeko rishya rigena imicungire y'imitungo yasizwe na bene yo ryasohotse mu kwezi kwa cumi uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu iri tegeko rishya rije riha uburenganzira busesuye minisiteri y'ubutabera yo gucunga iyi mitungo yasizwe na bene yo kugaruza imitungo yagurishijwe n'abatabifitiye ububasha iyi minisiteri kandi ni nayo izajya imenya amafaranga yose yasizwe na bene yo ari mu mabanki anyuranye ndetse iyi minisiteri ikaba ariyo izagena uburyo amafaranga amwe agomba kubikwa ku makonti adakorwaho andi minisiteri ikagena uburyo yakoreshwa iri tegeko risobanura neza uwemerewe gucunga imitungo yasizwe na bene yo uyu ni madamu yankurije odeta umuyobozi w'ishami rishinzwe kwegereza ubutabera abaturage muri minisiteri y'ubutabera kugira ngo umuntu yemererwe gucunga imitungo y'abantu basizwe na bene yo agomba kuba abifitiye ububasha bwemewe n'amategeko ni ukuvuga icyemezo kimuherwa uburenganzira cyangwa porokirasiyo cy'umwimerere cyasinyiwe imbere ya noteri cyangwa ku bari mu mahanga cyasinyiwe imbere y'abahagarariye u rwanda rigavuga ko ababa badafite ibyo byemezo bagomba kuba babibonye mu gihe cy'amezi atandatu ibi bintu ntibizasitira nk'abantu bavuye mu gihugu wenda ari impunzi kuko niba uri impunzi ntabwo wajya guhunga ngo ujye gushaka noteri mu rwanda ugeze muri ambasade ntabwo wajya kwigaragaza muri ambasade y'igihugu wahunze abo bantu bizagenda gute ndumva mu rwanda ubu hari umutekano usesuye nta ntambara ihari niyo habaye muri mirongo icyenda na kane ubu ngubu muzi ko leta yirirwa ihamagararira abantu bose gutaha kuko mu rwanda ari amahoro rero ntawakwishesha kujya mu bahagarariye u rwanda mu bihugu by'amahanga kubera iyo mpamvu minisiteri y'ubutabera ivuga ko abantu bose bazaba batarabona ibyangombwa by'umwimerere nyuma y'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha imitungo yabo izajya mu maboko ya leta igacungwa nayo ubwo bari mu nama i kigali abashinzwe gucunga imitungo yasizwe na bene yo baturutse hirya no hino mu turere bavuze zimwe mu ngorane bahura nazo mu mirimo yabo muri rubavu hari imitungo twe hari kese twagize umutungo witirirwa ajerjeri juvenali ariko tugiye kugenzura dusanga uwo mutungo atari uwe natwe muri nyarugenge ngira ngo byakunze kugaragara twasanze hari inzu ya kabuga yagurishijwe muri karitsiye komerisiyare nyuma y'aho tumaze kubona ibaruwa ya minisiteri twarakurikiranye dusanga hari inzu yari yaragurishijwe mbere ariko urebye n'amakuru ahari usanga ushobora kuba yaragurishijwe mu buryo butari bwo si n'iyo gusa hari n'indi nayo dufite yitwaga ko ari iyarenzaho ariko atariye nayo twaje gukurikirana mu by'ukuri ugasanga ni wisiye wayigurishije ariko mu buryo butari bwo hari abanyarwanda benshi bagiye basiga imitungo yabo ngo icungwe n'abo bafitanye isano ariko itegeko rishya risobanura neza ko n'umuntu uzaba uri mu isambu ya mwene wabo ariko udafite ibyangombwa bitangwa n'inzego zigenwe n'itegeko noteri cyangwa ambasade iyo mitungo izamburwa abayicungaga ikajya nayo mu maboko ya leta itegeko ryasohotse mu kwezi kwa cumi uyu mwaka risobanura imitungo yasizwe na bene yo iyo ari yo mu gihe cyose umuntu yagurishije uwo mutungo atabifitiye ububasha azakurikirana tuvuga ko umutungo wandagawe iyo ba nyirawo cyangwa abawufiteho uburenganzira bapfuye bakaba nta muntu basize wemewe n'amategeko wo kubazungura cyangwa se iyo nyir'umutungo atakiba mu gihugu kubera impamvu zitandukanye kandi akaba nta muntu yasize wemewe n'amategeko wo kumucungira uwo mutungo uwemewe n'amategeko ni ukuvuga ufite bwa burenganzira businyirwa imbere ya noteri cyangwa imbere y'uhagarariye u rwanda mu mahanga kandi uburenganzira bw'umwimerere mu rwanda hamaze kubarurwa imitungo irenga magana atandatu mirongo itanu yasizwe na bene yo ibarurirwa mu gihugu hose hagaragaramo amazu ibibanza amasambu ndetse n'amashyamba habarurwa kandi amafaranga arenga miliyari imwe na miliyoni magana ane mirongo irindwi abitswe na leta nayo ba nyirayo badahari kugeza ubu leta imaze gusubiza imitungo igera kuri cumi n'icyenda iyiha ba nyirayo mu gihe bagaragaje ibyangombwa ko ari iyabo koko asumuta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
kuri uyu munsi mpuzamahanga umuryango w'abibumbye wahariye kuzirikana abamugaye mu rwanda abamugaye banafite virusi itera sida banafite virusi itera sida mu mbabarire bari kuri gatatu n'ibice bitanu ku ijana kandi baravuga ko kubona amafunguro abafasha gukoresha imiti igabanya ubukana butera sida bikibagoye uretse ibyo baravuga ko bagenzi babo mu miryango bakibaha akato eric bagira ubusa yagiye kureba uko abamugaye bo mu majyaruguru babayeho
uyu munsi mpuzamahanga ku bamugaye umuryango w'abibumbye wawushyizeho ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri muri mirongo icyenda na kabiri ugamije kwibutsa abatuye isi ko buri wese uko yaba ari kose uburenganzira buhuriyeho na mugenzi we ni umunsi usanze kuri iyi nshuro abasaga ibihumbi magana atanu na mirongo ine bari ku mpuzandengo ya batatu n'ibice bitanu ku ijana bafite ubwandu bwa virusi itera sida mu rwanda ni umubare ubwa uri hejuru ugereranyije na gatatu ku ijana by'abanyarwanda basanzwe bafite virusi itera sida bwana francois savier karanga uhagarariye urugaga rushinzwe kurwanya sida mu bamugaye aragaruka kuri zimwe mu mpamvu zibitera icya mbere nicyo twita nko kureba isano iri hagati y'ubumuga na sida ese iyo umuntu afite ubumuga ni izihe fagiteri favoriza zituma ashobora kwandura sida mu buryo bworoshye muri zo harimo ibibazo bya kominikasiyo niba muri bo mwerekana kuri televiziyo gutya hari ufite ubumuga bwo kutabona utazabibona niba muvuga kuri radiyo hari ufite ubumuga bwo kutumva utazabyumva icya kabiri ni uko harimo ikintu twita sitigima mu gifaransa cyangwa se ihezwa icya gatatu ni uko tugifite kese z'abantu bafite ubumuga rimwe na rimwe bahohoterwa abahagarariye abamugaye baravuga ko ingamba kuri iki kibazo ziri gushyirwa mu bikorwa zirimo ubukangurambaga kuri sida ku bamugaye ndetse no kwiyambaza ibikoresho by'itumanaho bibereranye n'abamugaye hashingiwe ku rwego rw'ubumuga biracyari ipfunwe kuganira n'abamugaye icyarimwe bafite na vih sida bitandukanye n'ibyo silvestre barura mu karere ka gicumbi yatinyutse kutubwira uko abayeho uretse ko nyine umuntu abyihanganira ariko ubundi usanga ari ikibazo gikomeye cyane nk'ubu mu miti ariko nanone mu bumuga bwanjye urabona ko ngenda ncumbagira imibereho nyine usanga ari mike cyane ku muntu nkanjye ubana n'ubumuga kandi n'icyo kibazo cy'imiti urumva ni imiti rero kugira ngo umuntu anywe iriya miti ni uko aba afite ubushobozi bwo gushaka nk'ibintu bimutunga by'ingirakamaro kuko biriya binini ntabwo ari ibintu byiza cyane birasonzesha ku bibazo by'ubushobozi buke ku mibereho y'abamugaye bafite vih sida bwana karangwa avuga ko batafasha umuntu umwe umwe ku giti cye ahubwo ko bahitamo kuba babumbira mu mashyirahamwe abamugaye muri rusange bahereye uko bari babayeho mu bihe byashize barashima ko ubu hariho za gahunda zitakibaheza nko kwiga kugera ku buvuzi n'izindi icyakora akato ku bamugaye ko karacyagaragara mu buryo bemeza ko kadakabije madame godanse nyiramugwera ufite ubumuga bw'ubugufi yigisha kuboha imipira mu buryo bwa kijyambere nk'iyo wenda ngiye nk'ahantu batanzi mba mbibona abana bantera amabuye n'abakuru baza kunshungera gutyo nabwo bikantera ikibazo nka kwa kundi bavuga ngo hakagombye kubaho abo kwigisha ibya sida kugira ngo bamamaza ubukingirizo n'ubundi natwe bakagombye kubaho abakangurambaga bakavuga ngo nimujye mubona umuntu umugaye mujye mumufata nk'uko namwe muri bwana karanga ushinzwe kurwanya sida mu bamugaye ntiyemeranya n'abagiha akato bagenzi be bamugaye nubwo navuga ko ibyo bintu byagabanutse ariko kandi naho bikiri ndakangurira abo bantu kubicikaho ku neza yabo kuko njya ntekereza nk'ubu nkange iyo iwacu baba baramishe ngo ufite ubumuga ubu mba ndi ahantu undi hose abizi ariko kuko babonye ko nshobora kuvamo umwana nk'abandi banyohereje ku ishuri ndiga kandi mvamo umuga n'abandi rero ni kese nk'izo ngizo ababyeyi umuryango nyarwanda abayobozi nibagerageze umuntu ufite ubumuga bumve ko ari umuntu n'uwundi bumve ko ari umuntu ushobora gukora ndetse rimwe na rimwe n'ibyo abantu badafite ubumuga badashobora gukora hanyuma bagerageze kubinjiza muri sosiyete mu buryo bubafasha gukora no kugira icyo bigeza ku ikubitiro kumugara biragora kubyakira ariko kubyakira k'uwo byabayeho ikaba indi ntambwe ikomeye yo gutuma ubuzima bukomeza uko niko bamugaye babwiye ijwi rya amerika byashimangirwa n'amashyengo twasanganye abafite ubumuga butandukanye mu karere ka gicumbi bateraniye hamwe amashyengo yabo yibandaga ku buzima bwabo bwa buri munsi udafite ukuboko arashyenga n'uw'ubugufi bukabije kuri bagenzi babo agatwenge ari kose
zakwica ijisho nanjye ndishyiremo numva ukuntu kurebesha amaso ryanjye ripfa nahita ngura rinete ukabona ko napfuye ijisho kugira ngo namwe ku bugufi bwawe maze ingosho nshatse oya muhobe yanca mu maguru nicyo kibazo
mbere maze ugize gutyo wahita umusumba yansumba ubusa yansumba
kuri uyu munsi mpuzamahanga w'abamugaye abagabo n'abagore mu turere twa gicumbi gakenke burera bahuriye hamwe mu mikino y'amaboko volleyball nk'ikimenyetso cy'ubusabane basoreje kuri gahunda yo kwipimisha virusi itera sida ngo bamenye uko bahagaze kubaka ubushobozi kuri bose hagamijwe guteza imbere ibikorwa by'ubuzima mu buryo budaheza abamugaye niyo nsanganyamatsiko erika bagira ubusa ijwi ry'amerika igicumbi mu majyaruguru y'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika ikomeje gukurikiranira hafi inama y'umuryango w'abibumbye ku ihindagurika ry'ibihe ikomeje i Paris mu gihugu cy'ubufaransa uyu munsi umunyamakuru wacu diane ninahazwi aratubwira ingorane umugore w'umurundikazi ahura nazo mu buzima bwe bwa buri munsi kubera ihindagurika ry'ibihe
baganiriye na sogokuru baganiriye na nyogokuru ni murundikazi n'uwo gukuya umurundikazi n'uwo gusasa
umupfasoni murundikazi yamye kuva na kera arangwa ahanini n'udukorwa dutandukanye two mu rugo nko gusenya kuvoma guteka kurima eka ndetse no kwitaho abana udukorwa ngo tutacoroshe gukora kubera ingaruka mbi ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe nk'uko tubibarirwa na barankariza space karita umuyobozi w'igisata kiraba iby'iterambere ridakumira mu bushikiranganji bw'agateka kazi na muntu mu burundi turazineza yuko hari aho bishika nk'ubu bamaze guteragira uruzuba rukaka ari rwinshi yambuta igaherayo cyangwa ibikona bikuma byose aho umukenyezi akaba abuze icyo agaburira umuryango mu gukinjika arinda gukoresha inkwi izo nkwi ni ibiti byo guca mu mashyamba ibyo biti rero ubu byaragabanutse cyane naho ba mu gisagara naho bakoresha amakara ayo makara nayo nyine ava muri bya biti umufasoni macumi antoinette akora mu bushikiranganji bw'ibidukikije akavuga ko umufasoni murundi kazi yiteza ibitari bike ku nama ya mirongo ibiri na rimwe ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe iri kwibera i paris twifuza rero yuko izi ngingo zofatwa nko ku bijyanye eh, n'amasoko ntanganguvu hoshigaho imbere ingongo zorohereza umukenyezi kugira ngo ashobore kuronka ingene ashobora gukinjika imfungurwa akoresheje uburyo buke kandi akoresheje n'umwanya muto kugira ngo aronke akandi kanya ko gushobora kuja mu bikorwa bindi vy'iterambere eh, nko mu mashirahamwe kandi akagenda atekanye ku mutima aticura yuko hariho ibiriko birayangara mu muryango aticura ati kumbure sinarondeye inkwi zikwiye ariko akagenda atekanye kugira ngo aje gukora ibindi bikorwa by'iterambere byungurira mu rugo asanzwe abamwe hagati aho umushikiranganji adeje imigenderanire y'ubufaransa n'ibindi bihugu laurent fabius yasabye abakuru b'ibihugu kuri uno wa mbere aho bariko bugurura icese ino nama kwifatira mu minwe ikibazo c'abafasoni n'ihindagurika ry'ibihe Je me rappelle cette femme en Afrique âgée qui avait dû déménager neuf fois à cause des inondations.
ndibuka umupfasoni ashaje wo muri afurika yari amaze kwimuka inshuro icenda kubera imyuzurira ingingo tuzofundikira ngaha nizo zizotuma babaho neza nizo zizotuma haboneka icizere muri benshi ikibazo cabo ndabatumiriye kucicarira kuko abapfasoni n'abana aribo bahura cane n'ivyo bibazo Les premières victimes.
mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu bujumbura bakamenyesha ko zimwe mu ndwara zikarira abana bivuye ku ihindagurika ry'ibihe ari nko guhema nabi hamwe na malariya ni mu gihe mu mugenzo w'i Burundi umwana arwaye mu muryango arabwa ahanini na inarugo ipari mu bufaransa diane nahazwe ijwi rya amerika
mbere yo gusoza amakuru yacu yo kuri iyi saha reka twongere tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yatangaje ko igitero cyahitanye abantu cumi na bane muri leta ya california kuri uyu wa gatatu gishobora kuba gifitanye isano cyangwa aho gihuriye n'iterabwoba inzego z'umutekano muri iyo leta zamaze gushyira ahagaragara amazina y'abantu babiri zivuga ko aribo bagize uruhare muri icyo gitero uko ari babiri umugabo n'umugore bakaba barishwe undi ukekwaho ubufatanyacyaha ari mu maboko ya polisi imirwano yongeye kubura mu gihugu cya somaliya umunsi umwe gusa nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'abayobozi ba puntland na gurumudug umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu mujyi wa galkayo uri mu ntara ya mudug mu gihugu hagati yavuze ko imirwano ikaze n'ibibunda bya rutura byumvikanye muri ako gake kuri uyu wa kane amakuru dukesha inzego z'ubuzima avuga ko abantu icumi bahitanywe n'ibyo bitero abarenga mirongo itatu bakaba barakomeretse minisiteri y'ubutabera mu busuwisi yatangaje ko alfred hawit na huan angel naput bari aba visi perezida b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa batawe muri yombi iyo minisiteri yavuze ko abo bagabo uko ari babiri banze ko boherezwa muri leta zunze ubumwe za amerika ubwo bumvirizwaga na polisi yo muri icyo gihugu kuri uyu wa kane ubusuwisi buvuga ko abo bagabo amerika ibashinja kwakira ruswa ibarirwa muri za miliyoni z'amadolari hawit ukomoka mu gihugu cya honduras asanzwe ayobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa amerika ya ruguru yo hagati na carayibe naho naputi we akuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri amerika y'epfo ifatwa ry'abo bagabo rirakurikira iry'abayobozi batandukanye ba fifa bamaze gufatwa bisabwe na amerika guhera mu kwezi kwa gatanu twabibutsa ko mu kwezi kwa cumi komisiyo ishinzwe kugenzura imyitwarire myiza muri fifa yahagaritse perezida wa fifa se blata ku mirimo ye by'agateganyo amezi atatu nshuti mwese mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba shimire mwese mwaduteze amatwi shimire na enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma arimasi karara badufashije kwegeranya bino biganiro muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.